a one. <laughs> yeah, yeah, ah, say, make you no go sell sinu bell. Do the carry kayija go shop my low cash, my guy. Okay, ah, say, make you no follow me go Kaduna. Ah, you go jump at girls and you want blame me Musa. day, you must see everywhere. Brand new land in the game of the big change. Flipping the coins and now we will go make fame. Hustle play, man, picking for the chop cake. If to say we don't enter one chance, I'll be on you, but the one for Plapoli. We walk on come chop like a castropi. We collect the key to the jalopy. I don't forget the day when she transformed me. Ah, ah. Say, make you no go. The TVC chick don't they reply the email. She be the one wey dey change am for DJs. I never start, she dey request for keychain. Oga madam no they defame my image. But the one wey dey play we walk out come chop like a castropi. We collect the key to the jalopy. I no go forget the day when she transform me. Ah, say make you no go sell Tinubu. won't blame me musa today you must hear ah. well i want, i want, i want you not today girl tey tey say make you dey calm down you want do big girl go follow Alaji. He dey pay for your hair shoes general bill after two touch alhaji come go come back tell your friends say you don't bounce am haba. Which kind lie be this? Na the exams where you want pass be this? Ah, say make you no go buy the big car. touch, she's the money, yeah, wow. Now to read from paper, say she get better, my guy. Today, you must be wow. Ah, have a guy, everybody know you, A1, every day for the same kind life. You borrow t-shirt just to toast Aisha. First of all, I'm the guy that you can Jones with, ha. And make a fresh cool baller, no cash, boy, you want wear that kind shoe, hammer. Which kind life it is, like the swag where you want, come they form me. make you no go sell sinu sinuke tunde carry kajija go shop mall no cash my guy you must hear what okay ah say make you no follow me go kaduna you go jam bad girls and you wan blame me musa today you must hear what say make you no go music you no dey hear what. my guy. Today, you must hear word. <laughs>